bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo hejuru ya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri sitira cumi n'umunani muri kumwe na jodiane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi uno munsi uburundi n'u rwanda bura- barahimbaza umunsi wahariwe akazi n'abakozi umaze kubona abahashira gushikana mirongo itanu na batanu ku ijana y'urwaruka eh, hagati mu gihugu batagira akazi mirongo ine na batanu ku ijana mu bisagara eh, batagira akazi eh, urabona yuko ari ibintu eh, bibabaje cane uyu ni faustin ndikumana aramutswa ishame parsem ishame parsem rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro kugira ngo bashike ku iterambere rirama ariko avuga ingene ikibazo c'ubushomeri cifashe mu rwaruka mu gihugu c'uburundi turabigarukako handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu kuno banza nkababwira muri make ko inyuma y'igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cataziriwe aidayi abanyamozambike baharurwa mu majana barokotse imyuzure n'imvura bahungishijwe mu makambi muri malawi mu ntango z'ukwezi kwa gatatu bavuga ko batiteguye gutahuka mu gihugu cabo kiretse bimuriwe mu bice bikurirutse basaba leta ya malawi kwisubirako ku ngingo yafashe yo kugara iyo kambi muri uku kwezi kwa gatanu abategetsi ba leta ya malawi basigura ko batagira uburyo bw'amafaranga bukwiye bwo kuguma bafasha abamye mozambique mu kwezi kwa gatatu muribuka ko igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi aida icishe abantu barenga igihumbi n'amazu menshi arabomagurika mu bice vya mozambique zimbabwe na malawi perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump aragabisha igihugu ca cuba ko gishobora gufatirwa ibihano ruhasha mu gihe iyo leta y'abakomunisite itohagarika vuba bwangu gutanga imfashanyo zo gisirikare n'izindi ku gihugu ca venezuela ubwo butumwa bwo ku rubuga rwa twitter yabishikirije igihe ibiro vyiwe white house vyariko bikurikiranira hagufi imigumuko iri kwibera muri venezuela mu cizero c'uko abasirikare bazogondozwa bagashigikira abanyagihugu bifuza ko ubutegetsi buhabwa mu mahoro Juan Guaido agasubirira Nicolas Maduro ku butegetsi awo Maduro abanyagihugu ntibamukeneye inyuma y'iminota Trump ashikirije ubwo butumwa umushikiranganje w'imigenderanire Mike Pompeo yavuze ko Maduro yaza yarama, aza yaramaze kwitegura guhunga Venezuela mu gatondo ko kuwa kabiri yerekeza muri Cuba ariko ahanurwa n'Uburusiya kuguma mu gihugu ciwe agahangana n'ibibazo bimuhanze leta ya Trump yagiriza Cuba n'Uburusiya ko ari ivyo bihugu bigumije Maduro ku butegetsi maduru yasubiye mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu chavez yagize yageze ku butegetsi mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani inyuma yo gutsinda amatora ibisagara bikomakomeye ku isi vyongereje umutekano mu kongereza polisi hamwe n'indege za drone zigenzura amasinzi y'abantu yitezwe kuba ahimbaza umunsi mukuru w'abakozi ku isi umunsi mukuru w'abakozi uhimbazwa ku igenekezo rya mbere ry'ukwezi kwa gatanu buri mwaka uko utashe ni umunsi w'akaruhuko mu bihugu birenga mirongo umunani ku isi birimwo uburundi n'u rwanda ubufaransa witiye mu myiyerekano w'abiyise gilet jaune butegekanya kwikora ku bapolisi barenga ibihumbi indwi n'amajana ane hamwe n'indege za drone ziharurwa mu macumi i Paris ku mugwa mukuru umushikiranganji w'intwaro mu gihugu christophe castaner yavuze ko hashobora kuba abakora iterabwoba binyegeza mu biyamamariza mu bakora imyerekano y'aba gilet jaune mu mabarabara i Paris ibindi bihugu bivuga ko bihava bikomeza umutekano ni nk'ubudagi indonesia turukiya na iran turagaruka mu kanya kuri uwo munsi mpuzamakungu w'abakozi n'akazi mu karere k'ibiyaga bigari radiyo ijwi amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya sho tuhereze kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba ni kuri metero cumi icenda mirongo ibiri na zibiri naho nyene muratwumva turi no kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com facebook ni vowa radiyo yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara kwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze nipfuriza n'umunsi mukuru mwiza uh, w'akazi n'abakozi mwebwe mwese mutwumviriza nshuti bakunzi bacu turabigaruka ko handi hato ariko tubanze tuje mu burundi aho umugambwe senel uramutswa agatongwasa wiyamiriza itotezwa rikorerwa abatavuga rumwe n'ubutegetsi na cane cane abanywanyi bawo mu ntara zitandukanye umushingamateka terence manirambura mvugira uwo mugambwe mu kiganiro yahawe abamenyeshamakuru asaba ko abapfungiwe ivyumviro vya politike barekugwa atakirinze gusaba gusabwa inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika muyigezwaho na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru mu rwanda mu kiganiro mugambwe utavuga rumwe na leta senel wahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kabiri umuvugizi wawo avuga ko abanywanyi b'imigambwe nk'iyo itavuga rumwe na leta babangamiwe umushingamateka terence manirambona atanga uburorero bw'abanywanyi b'umugambwe wiwe senel bakubagugwa abandi bagahagarikwa agasakisaki kubera ivyiyumviro vyabo vya politike avuga ko ako gatotezo gakogwa n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi bakingiwe ikibaba canke bashigikiwe na bamwe mu bajejwe intwa na bamwe mu bajejwe intwaro mu gipolisi n'abajejwe ubutungane wa mugambwe usaba ko abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta bafunzwe kubera ivyiyumviro vyabo vya politike borekugwa amategeko agenga ibikorwa vya politike akubahirizwa atamwana n'ikinono abahohotera abandi nabo bagakubitwa intaye mu gahanga uwo muganga wemeza ko kuva wemerewe gukorera ku mugaragaro mu ntango z'uno mwaka kiretse abanywanyi bawo bakubagurwa abandi bagafungwa kubera akarenganyo bakorerwa hariho n'umunywanyi w'uwo mugambwe yishwe azize umugambwe arimwo umuvugizi w'uwo mugambwe yavuze ko uwo munywanyi ari uwo muri komine butihinda intara ya muyinga ubutwara igipolisi mu ntara ya muyinga komiseri jerome ntibibogora aherutse gutera ubwoba ku mugaragaro abanywanyi b'uwo mugambwe senere senere mbari senere mbari senere si ibyo bitu biratugora kuvuga mugabo nagomba ndababwire nyakubahura amatari n'abenegihugu bari ngaha abantu bagira inama mu ijoro muntu uri kuragira inama mu ijoro ukihenda ukayigirira iwawe twe tukamenya ko kugirisha inama iwawe uzoba uri kukwegera umuryango wawe ugiye ukiherera saa tanu z'ijoro ukaja mu nzu yawe ukagirishayo inama birazwi je komiseri provinciale sinkigomba kuruha rwose ugomba guhungabanya umutekano ndafise ibintu ngenda nahajya ngenda nkakubitayo bibiri nkaca nigira bibiri gusa dere bibiri bibiri noba ngize byinshi ntiwiyumvire ko komiseri provinciale azobwira umupolisi ngo genda uri kugira inama mu nzu ngo ngende kukurarira ngo ngiye kugufata ibyo byari byakera ugomba guhungabanya umutekano duhereza aho nyene uri kumwe n'abana n'umugore mugira rimwe kirazira kurwanira mu magi iyo ugomba kurwanira amagi ayo magi barayamena nyene nibyo uba wagomba twe twagomba kubasaba abo bantu bariko bagira inama mu kinyegero mumenye yuko uwo tuzosanga ari mu nzu ari iyo nzu arabayirimwo ntihazogere umuntu atubaza nyakubahwa amatara ndabivugiye aha ntimuzotubaze kandi ndabibwiye abenegihugu banyu n'abamusanke barabyumva mu gihe abatware bahora bitwaza ko inzego z'uwo mugambwe zitazwi cane cane hasi ku mitumba no mu makomine uwo mugambwe seneri uherutse gutunganya ikoraniro kaminuza ryashizeho izo nzego umushingamateka agatogwasa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka akaba ari nawe atwara uwo mugambwe seneri yizeye ko ubu atarundi rwitwazo ruhari ntihagire umuntu yo kwitwaza ngo inzego ngo ntizizwi canke ngo inzego ntazihari ico ni ikintu rero gihambaye ariko nyamukuru ni uko kandi abarundi n'abarundi kazi cyane cyane abari mu ntwaro bumva yuko umugambwe cnr atari umugambwe wo guteza umudugararo mu gihugu dabatume ijwi ryanyu rishyika kure dushikirire uriya mukomiseri hariya imuyinga ibintu yavuze birateye isoni n'agatukisha nabisokore kuko ujya mwambara igihugu cyamuhaye si ukugira ngo abuhekure bijya bikoresho igihugu cyamuhaye si ukugira ngo asinzikariza ubuzima umuntu n'umwe imvugo nk'ijya si imvugo y'umuntu agejwe amabanga y'igihugu uwo mugambwe usaba amakungu gukurikirana hagufi ibihe vya politike n'umutekano burundi burimwo mu gihe hasigaye igihe gito ngo habe amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri
hejuru y'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda u rwanda n'uburundi vyahimbaje umunsi mukuru w'abakozi n'akazi ni umunsi ushitse mu gihugu c'uburundi havugwa ubushomeri mu rwaruka ivyo vyemezwa n'ishirahamwe parsem gishinze guhamagarira abarundi guhindura ingendo inkuru yateguwe n'ijuru ry'amerika mu risomerwa na mugenzi wacu eloge wirikaneza
umukuru w'ishyirahamwe parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira ngo bashire kw'iterambere rirama avuga ko ibice bishika mirongo itanu na bitanu kw'ijana vyo guharuka mu mitumba na mirongo ine na bitanu kw'ijana mu bisagara bugarijwe n'ubushomeri faustin ndikumana anasanga ikibazo c'ubushomeri kidasiga inyuma urwaruka ruheza amashure yabishikirije mu kiganiro y'abamenyesha amakuru kuri uyu wa kabiri mbere murazi yuko hari n'umugana wa tiro travaya hano bironke ngira n'abasenga cyane gushinja barazi ko no muri bavuga yuko ati udakoze nta kabya abarundi bari baravye bati ushaka umubira birakuye turavuga tuti none igihanze uburundi uburiro cane muri ico gisata niki hariho ingorane nyamukuru zibiri ubwa mbere hoho ni uko uyu munsi mukuru ushitse ibintu bijanye n'agashomeri birengeje cane na cane cane mu gwaruka kuko ugwaruka nizo nguvu zo gukora nizo nguvu zo guteza imbere agashomeri karengeje cane uravye mu biharuro ukaraba amankete aheruka gukorwa n'amashirahamwe abiraba umaze kubona abahashira gushikana mirongo itanu na batanu kw'ijana y'ugwaruka eh, hagati mu gihugu batagira akazi mirongo ine na batanu kw'ijana mu bisagara eh, batagira akazi eh, urabona yuko ari ibintu eh, bibabaje cane hari ikindi kiduhanzi citwa suzamploi abantu bisa ko batari abashomere ariko vyitwa mugabo bari inokipe umwanya muremure na cane cane mu gisata c'uburimyi n'ubworozi mu vyigwa mperwa gusohoka daisitibu todo suzamploi irarenga mirongo ine na batanu kw'ijana mu gihugu hagati na mirongo itatu kw'ijana irenga mu gisagara umukuru wa parseme yemeza kandi ko zimwe mu mvo nyamukuru zituma abantu bataronka akazi mu burundi ari amacakubiri y'amoko ikumirwa rifatiye ku ntara n'imigambwe migambwe ubu haje n'ibindi dushaka kubabona mu miryango no aho turiko turasubira inyuma abantu kugira kuza gutera imbere mubonana mu magroupe ma professionnel umwuga ukora nibwo bwoko bwawe nibwo nyimba uri magis nyimba uri avoka ubwoko bwawe n'ubwo bavoka nibwo buzokubeshaho murasanga inyungu nyimba muri abarovyi ubwoko bwawe n'umuryango wawe n'uw'abarovyi kubera niwe uriko urababeshaho woteza imbere gute wobateza imbere gute kugira ubatungire n'abana ico urekera inyuma abantu dushaka kuma tubona twibona mu migambwe amoko imigambwe intara ibintu birisibije bitisha aho nta kazi gashika kigira gatera imbere abantu bakiri inyuma gutyo dutegereza gushira imbere riguma professionnel nta kuvuga ngo jewe ngo ndu ngo ndi umunyakarama canke ndi umukindu ndi umubibe ndi umuhanza muri abarovyi muri abarimyi atagisiviro nico kibatunze niwe n'uwo rero niwe muryango ubutunze n'uwo muri abarimu murahure ku kurugabana muri abaforoma muri abapolisi muri abarovyi ugasanga mushobora no kutumvikana kubera ngo ngo bamwe ngo ari abarovyi b'abafodebu ngo abandi aba- ari abarovyi ngo b'abasendedef abandi abarovyi b'abafnr wewe uba ta- tuba tuba twaratakaye ugasanga muri abarovyi mwese ntimugishobora kubona ingorane musangiye muri abarovyi mwiyumvamwo ukumbura ubwoko mwiyumvisemwo imigambwe murimwo mwiyumvisemwo ibintazi no ibyo abandi barabirengera bwana ndikumana asaba leta gushyiraho politike yo gutanga akazi mu ntumbero yo kurandurana n'imizi ubushomeri mu rwaruka ruhejeje amashure anerekana bimwe mu vyorangurwa kugira ngo abakiri bato batize nabo nyene babone amahirwe yo kuronka akazi hariho ibikorwa byinshi aha mu burundi dukeneye kandi bifite akamaro uravye amabarabara akeneye gukorwa ukaduga ruguru uravye imyonga yogazugwa uravye ibiti vyotegwa uravye imikobeko ikwiye gucibwa uravye hajya ahantu dusukira amadeshari dusanga hononeka hajya hose hategereza gukorwa uravye izi nzuzi ziriko ziraseka ibiraro zigira bigena bigira bibomoke urumva ivyo rero nivyo bita ibikorwa bif- bifitiye akamaro igihugu ivyo rero uronse uburyo ugiye kubikora uri kukiza igihugu kandi bica bitanga akazi ku bantu benshi ba bandi rero barimye iminsi nk'amezi abiri atatu kiriya gihe barindiriye baca batonda n'ibipawaro hahandi bakaronka ivyo bitatu bakaronka ivyo bitanu bakisoroka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ibiharuro vyatanzwe n'amashirahamwe y'urwaruka vyerekana ku bice mirongo itanu na bitanu kw'ijana n'uduce tubiri vy'urwaruka rwo mu mitumba ata kazi rufise mu gihe aba mu bisagara bashomereye bashika ku bice mirongo itandatu na bitanu n'uduce tune kw'ijana ayo matohoza nyene yerekana ko mu burundi abakiri bato aribo benshi cane abafite imyaka y'impunzi ya mirongo ibiri n'itanu ni ibice mirongo itandatu na bitanu ku ijana n'abatakwiza mirongo itatu n'itanu ni mirongo irindwi na bitanu ku ijana muri uwo mwaka nyene perezida nkurunziza yari yatangaje ko hagiye gushingwa ibanki y'urwaruka yo guha ingurane abakiri bato bakeneye kurangura imigambi y'iterambere itandukanye ariko bagakena aho bakura uburyo iyo banki nubwo abandi bategetsi batari bake harimo icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'ubutunzi joseph butore bashimangiye akatari k'akamaro n'ineza yayo n'ubu ntirashingwa
mugenzi wacu eroje wirikaneza arakenuye no mu gihugu c'u rwanda rero uwo munsi mukuru w'akazi n'abakozi wahimbaje kandi wahimbajwe mu gihe ibitigiri vy'urwaruka rutagira akazi bikomeje kwiyongera nyankiko pierre n'umugore we mukanziza venansia bompi bafise ubumuga bwo kutabona ariko bahisemwo kwishakira imirimo kuko basanga akazi batari bukaronke mugenzi wacu asumta kaboyi yabagendeye maze adutegura ino nkuru nyanyiko pierre n'umugabo ubana n'ubumuga bwo kutabona kuva agifite imyaka icumi mukanziza venansia umufasha we nawe ntabona ariko babashije kwiteza imbere nabasuye mu rugo rwabo ruri ku kimironko mu mujyi wa kigali maze bansobanurira uburyo babanje gusaba nk'abandi bose batabona ariko nyankiko asobanurira ijwi rya amerika ko yaje kuva mu muhanda agahagarika ibyo gusaba ahubwo agatangira gucuruza abandi baza baje gukora akazi ko mu rugo abandi baje baje kwisuma mu mu tuzi ariko ngewe navuye mu rugo nje gusabiriza ubwo ngeze muri kigali mfatwa n'undi mwuka ubwo ngubwo ntangira gucuruza nacuruza ntabona nacuruje amakarito hariya kwa vena nacuruje za kizimyamwoto izi mubona za tiriyange z'imodoka nacuruje ibintu bitandukanye mu gitondo nabyukaga mfata aba bana bo mu muhanda urumva nabo umuntu utabona nta kintu bashaka kwitembereza ariko yari amayeri yayo tukarangura za kizimyamwoto ibiki utwo tubaro naracuruje birangije ahubwo noneho nyuma nsura ku ishuri ntangiye ubundi buzima nanone kubera kuba nyine ubuzima ubuzima bw'iki gihe ni amashuri mpita ntangira sogonderi ubwo ngubwo nangiza bibiri gatatu bibiri gatatu ndangije njya kwiga ibintu bigendanye n'ubugororangingo ubu burangije nashinze ivuriro kabeza hariya ku isoko iyo nayo afite salade massage yo kwiteza imbere k'uyu muryango nyanyiko asobanura ko yabifashijwe n'umugore we mu gihe umugabo yinjiraga mu bucuruzi ndetse ubu akaba yarabaye rwiyemezamirimo umugore we yahisemo gukomeza amashuri akaminuza mukanziza venansiya ubarangije masters mu gihugu cya kenya tubana yari afite uburyo ashugurika yari afite umwuga akora wa masaje hanyuma rero ngewe nta kazi nari mfite nari narangije segonderi nta cyerekezo akazaba n'abatabona kuri iyi saha kubona imirimo biragora ariko ku buryo yiyangajaga ni umuntu uri kuraje cyane rero uburyo yari kuraje byatumye twigira n'icyizere yuko no kubaho bizashoboka ubwo ari umwuga yakoraga masaje tugenda tubonamo ibitunganira nanjye ngera aho njya kwiga kaminuza ariko ndangije kwiga nanjye mbona akazi nkora muri reb imyaka ibiri aribwo nahise nkomeza nkajya gukomeza masitazi muri kenyatta university nairobi nyuma y'imyaka icumi babana uyu muryango umaze kugera ku butunzi bwinshi bafite amazu menshi ku buryo wakeka ko ari umudugudu utuyemo n'abantu benshi kandi ari imitungo yabo gusa nyanyiko yantambagije mu mazu bafite kimironko abarirwamo abapangayi basaga icumi nubwo umubare w'amafaranga abona buri kwezi yawugize ibanga ariko ikigaragara ari muri bake mu mujyi wa kigali babayeho neza none nkora utuzi dutandukanye nubaka amacumbi aciriritse ndubaka bakakodesha abaturage mfite amazu atandukanye ndagutambagiza mu kanya kuko mfite umudugudu nyankiko ni ukuvuga ngo tugenda tugura ibindi bibanza tugenda tubyuka gutyo ntabwo tugenda tugurisha twebwe mfite umushinga wo kugenda nubaka amazu yanjye gake gake baza bayakodesha madamu arinjiza yaje gutya mu kiruhuko imishinga itandukanye iramukoresha kuko ni egisipati mu bintu by'abafite ubumuga mu gihe uyu muryango wahisemo kwishakishiriza icyo wakora ukava mu bashakisha akazi kuri leta ikibazo cy'abatagira akazi mu rwanda cyo kirakomeje kuba ingorabahizi imibare y'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare yerekana ko abarangije kaminuza batabashije kubona akazi babarirwa hejuru ya makumyabiri na karindwi n'ibice birindwi ku ijana naho abarangije ayisumbuye badafite akazi bo barenga mirongo itatu na batanu ku ijana uyu munsi kandi wizihijwe mu gihe urugaga rw'abakozi mu rwanda sestrari rusaba ko akarengane kakigaragara mu itangwa ry'akazi karanduka burundu ako karengane kagaragarira mu kimenyane ruswa n'ibindi itangazo uru rugaga rwasohoye kuri iyi tariki ya mbere sestrari ivuga ko kuba nta mushahara fatizo uriho bituma abakozi bakomeza guhembwa umushahara utajyanye n'ibiciro biri ku isoko sestrari igasaba ababishinzwe kurangiza ibibazo biri mu murimo kugira ngo abakozi bakore umurimo unoze insanganyamatsiko y'uyu mwaka ku munsi w'abakozi igira iti umurimo unoze umusemburo w'iterambere rirambye asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali tuve i kigali duce dukubitira nyamasheke aho twarungitse mugenzi wacu temistokle mutijima abwira ngo aturabire uko bariko barahimbaza uwo munsi mukuru w'akazi n'abakozi temistokle amahoro ngaho mu karere ka nyamasheke amahoro diane ego uwo munsi wahimbaje gute abakozi mwahuye ubona bariko barawuhimbaza gute aha muri nyamasheke by'umwihariko murabizi ko hari byinshi byari bimaze iminsi bivugwa bijyanye n'umutekano muri iki gice cy'igihugu aho hari n'ibihugu byabujije abanyagihugu babyo gutemberera muri iki gice cyane cyane muri za rusizi na nyamasheke ubwo rero ubuyobozi abakozi b'akarere bahisemo yuko kuri uyu munsi w'abakozi basohokana bagatembera abakozi bose bagatembera mu bice bigize ishyamba rya nyungwe nk'ikimenyetso cyo kugaragaza ko nta kibazo gihari nta bibazo by'umutekano bihari ubu rero bari ubu ngubu tuvugana bamaze gusura kimwe mu bice bigize iri shyamba cy'ikiraro gihari gica mu kirere ubwo barimo barerekwa n'ibindi bice bigize ishyamba rya nyungwe hari amajambo barafatwa nta jambo rindi ryari ryavugwa gusa intego yo kuba bahisemo ahangaha ni uko byakomeje kuvugwa ko ari ahantu hadatekanye abantu ibihugu bimwe biburira abanyagihugu byabo babyo kutahagenda hanyuma ku ruhande naho rw'abakozi ba nyamasheke bavuga ko ari umunsi bishimiye ubasanze agashara kameze neza ikibazo cy'ubushomeri nacyo kimeze gute
ikibazo cy'ubushomeri kimwe n'ahandi mu gihugu kirahari cyane cyane ku barangiza amashuri ya kaminuza cyangwa se n'amashuri ya segonderi ariko ku bijyanye n'abakozi aho higanje abakozi bo mu bo basanzwe ari abakozi bo mu karere ni abakozi rero ba leta bisanzwe nta kibazo kijyanye n'umushahara navuga ngo bafite bagaragaza usibye nyine ibyo bibazo bisanzwe ku barangiza amashuri ariko ntibabona akazi urakoze cyane rwose temisitokire mutijima turazakongera amakuru yacu yo hanyuma
ndabashimiye nanjye diane ego no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo no munsi wahimbajwe abakozi ba kongomani bakorera imirimo y'ubwubatsi no gutwara amamoto ndetse n'abakora imirimo yo mu gikoni muri teritwari ya uvira batangaza ko abakozi b'abarundi babatwaye imwe muri iyo mirimo bari basanzwe bakora tubaza mugenzi wacu muri kongo vedaste ngabo
abakozi b'abakongomani by'umwihariko abakora imirimo y'ubwubatsi n'abakora imirimo yo mu ngo ndetse n'abamotari bagaragaza yuko hari ibibazo by'ubushomeri bafite kuva aho abakozi b'abarundi batangiriye kuza gushakira imirimo muri teritwari ya uvira mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aba bakozi bakorera muri iki gisagara cya uvira batangaza yuko aba barundi bakorera uvira batumye babura imirimo bikurikiranye n'uko abakozi b'abarundi basaba amafaranga makeya ndetse bagakora amasaha menshi ugereranyije n'ayo abakongomani bari basanzwe bakora ale matenga ni umufundi w'umukongomani agira ati ingekuwa vema sisi wafundi sote tukale pamoja lakini wenzetu warundi tunawapokea vizuri ila wakikuja kufika eh, wewe wanashusha bei kutuzidia sisi wafundi.
byoba byiza twicaranye hamwe twese abafundi ariko bagenzi bacu b'abarundi turabakira neza usibye yuko iyo bamaze kubona akazi bagabanya ibiciro bityo bigatuma bitugora kubona akazi twebwe abafundi b'abakongomani ikindi iyo twakoze ku munsi batwishyura idolari zitanu ariko tukageza saa cyenda turi gukora ariko abarundi bo barakora bakageza saa kumi n'ebyiri umuyobozi wa sosiyete sivile muri teritwari ya uvira bwana wilise lemba avuga yuko abakozi b'abakongomani impamvu zibatera kwitotombera abarundi ari uko hirya no hino muri uyu mujyi usanga benshi mu bamotari abafundi bubaka amazu kimwe n'abakozi bo mu ngo ndetse n'abo mu tubari umubare mwinshi ari uw'abakozi b'abarundi mu gihe iyo mirimo yari isanzwe ikorwa n'abakongomani bamwe mu bakozi b'abarundi bakorera muri uyu mujyi wa uvira twaganiriye kuri uyu munsi w'umurimo bagaragaje yuko bahitamo kuza gushakira imirimo muri Kongo bitewe n'amafaranga bavana muri iki gihugu ndetse n'ubushomeri buri mu gihugu cy'u Burundi Ndayizeye Filimoni ni umukozi ukora umurimo wo mu gikoni twebwe igitima tuvuye Burundi tukaza gukora ino ngaha hari akarusho gatoya gahari ino barakorera amahera y'amadolari afite agaciro buhoro buhoro tugasanga afise akarusho gusumbya hari iwacu ugiye ukavunjisha amahera y'iwacu y'amarundi ugasanga urungutse ukagira akantu k'akarusho gatoyi ukisahiriza ugafasha umuryango muhira nkawe umukozi wo mu rugo aho ukora baguhemba gutya jewe aho nkora hano ukuri barampemba neza ukwezi guheze bakampemba idolari mirongo itanu ngiye kuvunjisha mu mahera iwacu nsanga harimo akarusho ubwo twaganiraga n'abarundi bakorera imirimo y'ubwubatsi muri quartier ya nyamyanda avenue plage d'or Nyunguru Abduru atangaza yuko nubwo babangamiwe na bamwe mu bakozi b'abakongomani bicara babitotombera ko babatwara imirimo ababaha imirimo ibo bashima imikorere y'abarundi bikurikiranye n'uburyo bihutisha umurimo baba bahawe twebwe icyo badukundira twavuga n'ikintu kimwe kubera duheza akazi n'ingoga nicyo kintu badukundira aba- aba- aba- ababosi bo muri kongo abakongomani bakatwanga kubera tubaka akazi kubera twebwe dukora isaha bo bakora isaha imwe kugera isaha icyenda bakaca bagenda naho isima yobera ngaho ba- bakanga gukora ngo ati amasaha yageye twebwe rero turabye kurya tukaca tubona ko twaje gufina urumva nicyo gituma twaca tubandana gusa turiko turakora hama rero abafu rero bakaca bavuga ati oya ngo umwebwe rero muzoza muraturya amahera y'iwacu ngo burya twebwe ntabwo dukeneye ibyo ni aba barundi bava mu burundi kubera ikibazo cy'ubushomeri bakaza gushakira amafaranga muri kongo bavuga yuko nubwo hari akarusho kari muri kongo bagifite ibibazo bya bamwe mu bakoresha babo babaheza amafaranga baba bakoreye abandi nabo bakamburwa amafaranga na zimwe mu nzego zishinzwe umutekano vyarananiza kweri ko nk'ubu ndamusavye amafaranga ndashobora nko gukora indwi yose igahera ata amafaranga arama nk'ubu numva no mu mubiri ngwaye kandi navuye i burundi ejo nasizeyo amafaranga menshi yayanyima ambwira ngo nindindi urakora ntuhembe jewe nka jehova hariyo nk'ibihumbi mirongo itatu ambwira ngo nindindire nindindire mugabo nkabona yuko atacizere nogira mu mutima wawe usibye mu gisagara hagaragara aba bakozi b'abarundi benshi bakora imirimo yari isanzwe ikorwa n'abaturage b'abakongomani iyo ugeze no mu biturage bya teritwari ya fizi na uvira usanga imirimo y'ubuhinzi no kuragira nayo ikorwa n'umubare munini w'abarundi vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika uvira mu ntara ya kivu y'amajyepfo
uziko nkukunda
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda barakoze abamenyeshamakuru bacu batandukanye batubwira ko umunsi mukuru w'abakozi n'akazi uri kurahimbazwa ijya n'ino hari rero n'abashaka nabo ko tubaha akanya bakatubwira uko biriko biragenda mu bihugu birimo barimo turafise fise ku murongo wa telefone fise ikaze fise uratwumva
ndabumva ndabumva Mhm, uherereye he fise
herereye rusaka muri zambia lusaka muri zambia umunsi w'akazi wahimbajwe umunsi w'akazi n'abakozi
Eh, twahimbaje bagenze neza nta kibazo aha
Eh, twitabira ibirori byabaye muri rusange Mm.
abashoboye gukora bakomeje gukora abandi tujya kwitabira ibirori Mhm.
ariko ubu nibwo tubishoje Mm. hanyuma ni umunsi nko mu rwanda no mu burundi ni umunsi ushitse hari um, agashomeri mu rwaruka wabyumvise amakuru yacu aho naho iby'agashomeri byifashe gute
Ah, agashomeri karahari hari abatagira akazi hari abakora we na bizinesi ikaba yamunanira mbega muri rusange ni kimwe no mu rwanda Mhm.
ntatandukanye hanyuma ku Ah.
barundi n'abanyarwanda byihariwe ubuzi mukora burarabashimisha burababesherejeho imiryango
U- mu kazi dukora tugerageza gutura imiryango aha
mbega ni ugushaka amaramuko ariko ntabwo hari bya bintu byo kuvuga ati ndakira ngiye ku rwego rwo hejuru muri iki gihe ntabwo biba bimeze neza urakoze cyane rwose fise ngaho lusaka zambia ugira umunsi mwiza
twe namwe murakoze Mhm. turafise na ezekiel ezekiel nawe ikaze ego uherereye he ga ezekiel
amahoro cyane ego uherereye hehe
amurereye karosi Mhm. umunsi mukuru mwiza nimba uri umukozi kandi urumva buriya umuntu wese amaze kugera mu bigero icyakora cyose ngira ngo kimubeshejeho ni sawa
wa twese ego wahimbaje gute ngaho karusi
eh, kubera twawuhimbaje Eh, kandi twene turi abakozi ba leta mhm,
sanzwe twari abanyeshuri mhm, tuba ama- amashuri gusa n'abarangije igice cya mbere cy'amashuri yisumbuye mhm.
urumva ubu nta nta kazi dufite ashomereye ashoboye kuronka uburyo barajya kuri kaminuza muri hasi usanga bitugoye umusanzu n'ubundi twawuhimbaje Mm. hama ugasaba iki igihugu cawe ga ezekiye kugira ngo icyo kibazo cy'ubushomeri gikemuke
twosaba na twebwe musanze hamwe turabishyiramo uruhara hamwe tugira de tukajya hamwe tukagira de asosiyasiyo turashobora kwiteza imbere mugabo n'intwaro isigira imbere irashobora kudufasha hamwe yogira duhimikaye nayo nyine urakoze cyane rwose ngaho karusi ezekiel ugire umunsi mwiza na wewe akabona ko duce dusezerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze inshuti bakunze mwacumvirize yakoze makbili ya biro yegeranije amajina yanje niho bari kumwe muhinga bw'ivyuma abakozi b'ijuru rya amerika mu bihugu bitandukanye mugire umunsi mukuru mwiza w'akazi n'abakozi nigwanyu namwebwe bakunzi b'ijuru rya amerika aha muri leta zumwe za amerika umunsi mukuru w'akazi n'abakozi tuwuhimbaza uwa mbere wa mbere w'ukwezi kwa cenda nukuvuga kazoba ari igenekerezo rya kabiri ry'ukwezi kw'icenda na lidiane inahazwe mandanye kururanirwa n'uno munsi